iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ku cyumweru gishize ijwi ry'amerika yaherekeje umwana w'umukobwa imanizabayo elizabeth linda imugeza iwabo mu karere ka rutsiro mu mudugudu wa kaganza yari amaze imyaka makumyabiri n'ibiri ahavuye ajyanywe n'umuturanyi i kigali izabayo yaje kubura yisanga mu kigo cy'imfubyi muhanga anyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga twamuhuje n'umuryango we kandi tumwizeza ko igihe cyo guhura nabo tuzamuherekeza umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa yari kumwe nawe
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje uyu mwari imana izabaye w'imyaka makumyabiri n'irindwi y'amavuko ku munsi yahuriyeho n'umuryango we ijwi rya amerika yaramuherekeje umugezi wabo ahageze yasanze ibintu byose byarahindutse nyuma y'imyaka makumyabiri n'ibiri yarabuze twasanze inshuti n'abavandimwe bamutegerereje muri santire ya nyakabanda baranzwe n'amarangamutima yuje amarira y'ibyishimo avuka mu mudugudu wa kaganza akagari ka remera mu murenge wa boneza irutsiro mu burengerazuba bw'u rwanda akarere gakora ku kiyaga cya kivu aho gihanira imbibe na repubulika ya demokarasi ya kongo tuhagera wari umunsi mukuru abari bazi ko imana izabayo atakibaho kumubona kwabo batangiye kwifata nk'amabonekerwa imana izabayo yabuze mu bihumbi bibiri na kabiri afite imyaka itandatu yagiye atwawe n'undi mubyeyi witwa mukaniyo nzima amuherekeje i kigali imana izabayo yabayeho mu buzima butandukanye kugeza ubwo yajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'abihaye imana mu karere ka muhanga mu majyepfo y'u rwanda madamu warivera nta mabyariro ni umubyeyi w'imyaka mirongo ine yari mu baje gusanganira umuvandimwe wawe
tubonye yezu wa kabiri ni ukuri kubera iki twari twaramubuze uriya mwana wacu none urabigiranye na yezu wa kabiri ni yezu wa kabiri tubonye kubera twari twaramubuze imyaka twamubuze mana yanjye yezu utabara amahanga y'ijuru neza gumya utuyoborera umuryango wacu bwana christophe hakizimana w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko bahaye akabyiniro ka mpamba y'iminsi atuye muri santire ya nyakabanda uyu amakuru avuga ko ari musaza w'umugore mukaniyo nzima wari warajyanye imana izabayo akarinda asa n'uzimiye nawe amarangamutima yari yose
reka nere kubakereza uti uti iki muzehe reka nere kubakereza bagere mu rugo
uti imana ihabwe icyubahiro kubera iki kubera tumubonye twari twaramubuze uyu ntabwo twari tukimutekereza mu buzima bwacu mubyeyi none muramutuzaniye ariko imana igumye ibahe umugisha rwose umva muzahahe muronke mubakoze n'abandi bazaza bazaza nimufatanye n'imana irakoze irakoze ihabwe icyubahiro namwe ibahe umugisha mutuzaniye umuryango twari twarabuze imana ibahe umugisha mu nzira imana izabayo yakunze kuririmbirwa kurinda agera mu rugo tukigera mu rugo ku ivuko umuvuga butumwa yatwakirije isengesho imbere y'imbaga yari itegereje agasaro kabonetse twari dutegereje abashyitsi nabo wagendanye nabo mu nzira wemeye ko bashikana amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro ngwino ubane natwe muri gahunda zose ziri hano turanezerewe mu mutima bidasanzwe kubwo umwana twari twarabuze tukaba twongeye kumubona ari mukuru angana atya izina ryawe rihabwa icyubahiro ibyo byose wabikoreye kwiyubahisha ngwino ubane natwe muri gahunda zose mu izina rya yesu
muri ibi birori bwana faustin benimana wo mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu niwe wavuze ijambo nk'umukuru w'umuryango hashimira ijwi ry'amerika hari ibintu by'iterambere byaje mbere bitahozeho umuntu yaburaga umuntu ntabone aho abariza ntabone uwo abaza ibintu bikamuhamamo ariko abagira neza bemeye gukorera ijuru barabonetse mujya mubyumva agasaro kabuze karabonetse nta muntu udafite intimba ku mutima w'abantu be yagiye abura ariko akabura ibarizo bakunze kwisobanura bakavuga n'amanomero ba- mu- babarizwaho uburyo washakisha umuntu wawe bagakora ibishoboka byose ngo barebe ko uwo muntu bamubona ni ubwo buryo byabayeho twaje kumva inkuru nziza ko umwana twabuze ashobora kuba akiriho mu buzima bwe bwose noneho rero tuza gukurikirana dusanga inkuru ari impamo uyu munsi wa none kuri iyi tariki y'uyu munsi tuza kumva ko abantu bamuragiye kugeza uyu munsi abashumba bamufite bashobora kuzamuzana bakamushyikiriza imiryango ye kugira ngo twese nicyo cyatuzanye dufite amatsiko yo kumva iryo jambo dufite amatsiko yo kureba uwo muntu dufite amatsiko yo kureba abo bagizi ba neza bakomeje kugira ubutwari kugeza uyu munota njya numva ababyeyi benshi bavuga bati imana yabahaye uwo murimo tubona rimwe mufite umurimo ukomeye kuri kuri iyi si ya rurema mufite inshingano zikomeye cyane bati nanjye wamunyereka mujya mwumva uko bahumuriza umuntu yavugana igihunga bitewe n'uko yabuze umwana we bakamuhoza batihorere humura agasaro ka kabuze kazaboneka tuzakora ibishoboka byose n'izo nshingano zacu dore nomero zacu ibizatunanira bizaba bidashoboka uwo muntu azaba atakiriho koko ku bw'izo mpamvu bashyitsi bahire mwagahurana imana mwe yabahaye ubu butumwa ngo mubukore ngo yerekwa byinshi ibindi akirebera ndi kumva ijambo musiganje no kuvuga abenshi bumiwe batangiye kwihera ijisho icyo bategereje bafitiye amatsiko ni ijambo umuntu babuze ndatekereza ko abari bamuzi bahise bamu- bamubona bakabona ibyo bavuga ari normal imana izabayo nawe yabwiye inshuti n'abavandimwe akamurika umutima nyuma y'imyaka isaga makumyabiri yarabuze muraho yesu ashimwe Ah, nitwa izabayo imana izabayo akaba ari njyewe nyine umwana w'uyu mubyeyi wicaye aha mwari mwarabuze nawe yari yarabuze nanjye yari narabuze nishimiye kongera kubona abavandimwe banjye umuryango harimo abona bazaga ngo yari atuye aha ngasanga siho atuye ariko namwibukaga rero nawe ndishimiye kuba nagarutse mu rugo kuba umaze imyaka ingana kuriya yose nagiye mfite imyaka itandatu ariko undi muri makumyabiri n'indi nta babyeyi nta muvandimwe ndishimye cyane ko ngarutse mu muryango murakoze
daforoza mukantwari w'imyaka mirongo itandatu n'irindwi y'amavuko yashimiye ijwi ry'amerika kubwo kubona umwana we bucura mu bana barindwi ntekereje no mwana wanjye uburyo yabuze akabura mu buhirahiro kandi akabura mu byarinjye wari umutanze muhereje umuntu ngo aramuherekeje mu rugendo ubwo muhanzi ko ari umuntu uragaruka ubwo umwana agenda gutyo gukora byageze igihe umwana tumubajije akayatubwira ngo nzamuzana nzamuzana birangira mbese umwana abuze atubwira ko yapfuye atubwiye ko yapfuye nawe yaheze ubwo buryo ntiyanatubwira ati muze mudufashe dushakishe nibuze tubuze twashakishije we nuko yaduhamye uhamya yuko umwana yapfuye yumvise n'itangazo ariko njye nkaba mbashimye nk'abantu bize nk'abantu beretswe n'imana ibintu mukoze imana izabibahembere gupfa no gukira muzabyere ku muti no ku mututsi imana rwose ishimwe kandi imana nyihaye icyubahiro
kuri uyu mukecuru mukantwari ijwi ry'amerika ryamubajije ku mibanire ye n'umuryango wari waramutwariye umwana
ubwo se namuko- namukora iki usibye ko imana ariyo yahora rwose cyakora pe imana imbabarire hari igihe abo bana be yaboherezaga kwa murumuna we kubera ko murumuna we ari umukazana wanjye bava indimu none nabona ukuntu bari kwikinagura mu mbuga yanjye baza mu mu nzu kamera ikaza none nkamubwiye nkabwira abana ntimujye nimujye mugenda mumva imbere ntabwo muri kunyereka umwana wanjye zabayo Kagira- nkabitura n'umukazana nkamubwira nti aba bana bajya baguma iwabo ntibakajya bangirira mu rugo kubera banyibutsa byinshi mbese bituma aka- akantu kaba ku mutima umukazana wanjye ntamwiyumvamo neza kandi ikintu cyarengagaho ni uko n'umuhungu wanjye yavugaga ngo umwana mushiki we ngo naramugurishije kandi aribo bamuhejeje iby'agahinda bigatuma kamba ku mutima ijwi ry'amerika yagiranye ibiganiro byihariye na imana izabayo ndetse n'abavandimwe be barimo nyina umubyara mukantwari duhereye kuri imana izabayo twumva imbamutima ze Ah, ndanezerewe cyane ndishimye ntabwo navuga ngo ni buri ku kigero kirarenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga ndishimye cyane kuba mbonye umuryango wanjye abavandimwe kuba ndi kureba mama wanjye narinzi ko ashaje ariko nabonye akiri inkumi nkanjye ahangaha aracyari agakumi ndishimye cyane nyine kuba ngarutse mu muryango wanjye nyine nicyo kintu kinshimishije cyane harakurikiraho iki
igikurikiyeho ni uko ngomba kumenyana n'abo bantu bose ba- nyine najyaga nshaka ntarababuze nicyo kintu kigiye gukurikiyeho kumenyana nabo nanjye bakamenya Ah, bakurikirana by'ijwi rya amerika babwira iki ikintu nababwira nyine mbanze mbere na mbere nshimira abantu babyumvishije cyangwa se abantu bakiyumvana n'ubu nabanza kubashimira nkababwira ngo barakoze kandi bajye bakomeza bumve iyo radiyo kuko nkuba nanjye narabuze hari n'abandi nabo babuze nkanjye bakeneye abo bavandimwe nabo kubabona kuba bajya bagerageza kuyumva kugira ngo ntihagize n'undi muntu bakumva bazi ku buryo babafasha kugira ngo babone imiryango yabo nyine ndumva batacika intege kugumya kuyumva kubera ko hari abandi bameze nkanjye aganira n'ijwi rya amerika mukantwari nawe byabonekaga ko ibyishimo bivanze n'amarira byamusaza mbese mberetse ku mutima wanjye ukuntu hakeye imana yonyine gusa niyo ibizi kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukaba mumunshyikirije mumunzaniye mfite n'inka nazamenya ahantu muri nka yibaha nkayibagabira pe imirimo mukoze imana izayibahembere naho ubundi mbese ndi kumva byinshi biri ku mutima wanjye nta nicyo navuga ndi kumva ntavuga ngo sobanura menye nicyo navuga nicyo nareka kuri uyu mukecuru kuba umwana we yari azi ko atakiriwe akamubona ari muzima yavutse bundi bushya arazutse rwose ubu nibwo avutse bwa mbere mbese niko nabivuga ndi kubona aribwo avutse bwa mbere nose ku- kubona umuntu uvuga ngo yarapfuye kandi ukabona uramubonye si ibitangaza madamu florence nyirangeri ni imfura ya mukantwari yakiranye urugwiro igishyika n'amarira y'ibyishimo bucura bwabo gusa mbere y'uko aboneka byari bigoye ko bakuraho icyashanyi n'ubabyara kuko hari igihe bigeze kumuca mu muryango bamuziza ko ariwe watumye murumuna wabo abura byageze aho twanga mama bigira aho mama tumwirukana nagenda agiye iwabo azagarukara ko atugaruriye umwana igihe kiragera kubera ari njye wari mukuru muri bo nari narashatse abandi bana basaza banjye na barumuna banjye bakiri mu rugo igihe kiragera musanga iwabo tugenda ndamwinginga arongera aragaruka umwana ubwo batubwira ko umwana yabuze ubwo igihe cyarageze mbese ko batubwira ko umwana yapfuye twumva ko yapfuye turekera aho ngaho none igihe kirageze umwana arabonetse ubu ndashima imana cyane yasize afite umwana umwe w'umukobwa nkubyaye abana batandatu abo bana batandatu ishingiye abana batatu abandi babiri baracyari mu rugo ndashima imana cyane ko uyu mwana agarutse imana ibashimire kandi bagirire neza imodoka mwajemo izagira amahoro muzagira ikigali amahoro nta kindi nashima imana murakoze mubumva ikiganiro murisanga mu gasaro kaburaga kabonetse harimo bwana sipuriyani ndezi atuye mu marembo yo kwa mukantwari ubyara imana izabayo ingo zabo zitandukanywa n'akayira gato acyumva ko imana izabayo yarangishaga umuryango we yahise yihutira kubibwira nyina no mu nzego z'ubuyobozi z'ibanze avuga ko hari abatangiye kumufata nk'ukwiza ibihuha n'ibinyoma kubona imana izabayo yagarutse mu muryango n'ibyo kwishimira bimubwiye ko tuba turangiye iwanjye ni hano nawe atuye aha ubwo naraje kare mu gitondo ndavuga ati rero wa mwana wacu ashobora kuba ari we ufata iyi iyi telefone ufata nk'aka gapapuro ujye ku murenge ubaze ko wenda ba- bo ba- bajya- bakora muri mashini bumve ko wenda bahuza imirongo izo nomero bagafata iyo nomero wenda kuko ngira ateze amatwi ko yavuze nomero yihuta ntabwo nafashe nomero zabo ngo tubaha tubakurure twumve uko bimeze uyu mama cyakora yihuse nanjye ndubaka ndi umufundi cyo kuba nagiye gukora mu masaha numva ku murenge bantumye uti ngwino usobanurira ibintu ahantu wabikuye mboneze ntaga moto hari umugabo Samuel hano afite moto aranyihuta na vuba vuba ngerayo ngeze ati sha niwe waturushaga kuba uburyo uvuga ko ufite ko umuntu uza aho ari ndavuga ati oya ntabwo nzaho arabwo ngewe mfite aho nabikuye ku gasaro kabuze iki kiganiro mbahi- mba- mpuza bajya muri mashini babishyiramo bararebana ngo oh ntabwo turi kumva inomero ko turi kuzumva neza ubu barambwira ati wowe manuka namuka nkweto mugende ati wowe tugiye gukurikirana eh, iyo nomero tuzamenye ko uwo mwana tuza- ati tuzabahamagara bazakubwira uyu mubyeyi yarihuse arakomeza muri iyo minsi ashakisha araheba ngewe rero kubeshya ni kubi pe nubwo bavuga ngo ni igihuha ngewe ijwi ry'i- rya amerika numvaga ritabeshya kuko ibyo bavuga byari ukuri ahubwo uretse ko babuze inomero bavuga bihuta ku nomero iyo tuza gufasha inomero mbere nta nubwo wenda biba bya- bigeze ahangaha tuba twarabise tugira gute wenda tushakisha uburyo twabona uwo muntu wenda twi- dufashe inomero z- zabo ahubwo igi- ibyishimo dufite iyi saha kubona bavuga ngo nakwishe igihuha bakimara kumwumva n'ijwi rya amerika yamaze kumva ko umuntu yabonye ababo mbashimiye ko bahise batugezaho uwo muntu twaba tumubonye iyi saha bakabyihutisha tukaba tubashimiye n'umuryango ungana gutya muri kubibona umuryango uteranye ukuntu ungana ni ibyishimo birebire kandi byinshi kandi byiza kandi imbani zaho umugisha na bagenzi banyu rwose turabashimiye rwose imbani ibaho umugisha mukomerezaho ahubwo yamwajyaga mura mudusura natwe nibura tuzakomeza tubasura
mu bantu imana izabayo yibukaga harimo madamu janine mukankubito mukeba wa nyina atuye haruguru yo kwa imana izabayo uyu nawe yatubwiye uko yakiriye umuvandimwe wabo ndabashimira namwe tukabashimira kuko umwana wacu twabuze arongera arabonetse uyu munsi ntusanzwe uyu munsi ni uw'ibyishimo birenze kuko niba umuntu barakubwiye ngo yarapfuye iyi saha ukaba umubonye n'amaguru abiri n'amaso uko yarara akaba ari ko akiri ni ibintu bishimishije icyo ijwi rya amerika yabashije kumenya ni uko aha mu karere ka rutsiro hari abantu benshi baburanye n'ababo bakibashakisha biganjemo ababuriye mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe cy'ubuhungiro bwatewe n'amateka asharira u rwanda rwaciyemo uretse aha muri rutsiro yewe no hirya no hino ku isi aho bishoboka ijwi rya amerika izakomeza gufatanya namwe mu rugendo rwo gushakisha no kubahuza n'abanyu kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga undi mwana nawe udafite umuryango utazi aho akomoka ni denise mukamubano atuye mu karere ka rutsiro umurenge wa ruhango akagari ka nyakarera umudugudu wa kayove nanjye nagira ngo mumfashe kuzanshakira umuryango wanjye kuko nabuze nanjye icyenda na kane kubera ko numvise n'abandi mubafasha bigakunda ushobora kuba warabuze icyenda na kane kuko nisanze mba muri congo nabaga ku babyeyi uwo mupapa waho nibuka ko yari umuganga ariko igihe nahagereye ntabwo mbizi ni ryari wamenye ko uri muri kongo wari ufite imyaka ingahe nshobora kuba nari mfite nk'imyaka itanu gutyo
uwo mugabo wakureze yari umuganga iyi nabonaga ajya kuvura kuko nk'iyo habaga habaye nk'ikibazo yajyaga kuvura ashobora kuba yarakoraga no muri kuruwa ruje nuko ntabyiruka neza ariko ashobora kuba ariho yakoraga yitwa nde uri izina rye urarizi ntabwo nabamenye izina uretse ko nahisanze gutyo yari afite umugore yari afite umumama ariko nta mwana be barakabyara uwo mumama nawe izina rye ntabwo urizi ntabwo ndizi ntabwo namenya amazina yabo
hanyuma se mwaje gutandukana muti igihe cyarageze hakajya haza abantu bavuye mu rwanda umugabo aza kuhankura aho muri congo anzana mu rwanda ariko ashobora kuba eseri yatuzanye ishyira mu kigo cya ruforina igisenyi icyo kigo bagushyizemo cyitwa ngo iki cyitwaga ingoboka wibuka imyaka wari ufite ugera muri icyo kigo ingoboka ntabwo nabyibuka kuko n'iryo zina mukamubano ntabwo mbizi nimba ari ryo zina ryanjye bwite kuko narimenye maze kugera muri famiye bampaye ubwo nyine nabonye bimeze gutyo kuko abamfashe mbavuye muri aforina nabo baje mbese mukamubano yaba ari ryo mwanyise cyangwa avuye muri aruforina ndifite barambwira ngo ryari riri ku rupapuro gutyo ntabwo babimenye ubwo ariko denise ryo n'ubundi muri kongo nta niryo bampamagaraga no mu kigo cya ruforina yego abo babyeyi bakureze baracyariho baracyariho nibo bakureze baragukuza baragukosha
oya nageze aho nyine dusa nk'abananirwa ndatongera ndigendera bigeze umuntu wo mu muryango waho aramfata niwe washingiye ni byiza ubwo washyingiwe n'uwo muryango wa wakureze ubwo yahagarariye n'abandi
yego none se mama wawe rero ntabwo uzi izina rye
mama ntabwo namumenya nta n'umuntu n'umwe muri famiye namenya uretse amakuru wenda bambuga ntahagararaho wenda nko muri arufu n'ahantu wenda banyakiriye wenda bakamenya nk'amakuru yanjye wenda bamakeneye naho njye nta bintu napfa kumenya
none se iyo oruforina y'ingoboka iracyabaho cyangwa nayo barayifunze badukuyemo baduha ababyeyi ariko uko numva bavuga bavuga ko ishobora kuba itakibaho hakoramo ikigo cy'abasirikare
birumvikana hari igihe cyageze ibigo by'imfubyi biragabanywa mu rwanda abana gerageza guhabwa ababyeyi babarera babyifuza bashaka kurerera u rwanda kugira ngo abana bakurire mu miryango aho gukurira mu bigo by'imfubyi Eh, uretse yuko eh, dushobora kubaza eh, mu bubiko bw'impapuro eh, bw'ingoboka bashobora kudufasha tukaba twamenya niba warahageze witwa eh, mukamubano denise eh, cyangwa se niba ari bo bari guhaye eh, cyangwa se niba hari n'andi makuru bari bafite eh, niyo badufasha tukamenya uwo mugabo wakuzanye wari ugufite muri kongo ah, ushobora kuba ari umuganga ari umuforomo se ariko uwavuye muri kongo ntabwo ari aho ngaho nabaga hmm, wabaga hehe ni undi mugabo wazaga aturutse mu rwanda akaza kudufata muri kongo ahantu abana bagiye baba bari akabazana muri aseri noneho bakaduhuriza hamwe nyuma yaho bageza badushyira mu kigo cy'imfubyi uwo muntu mwiza we ntabwo wigeze wumva hari umuntu umuhamagara ku buryo haba hari nk'izina wafashe ukavuga uti iri nararyumvaga barimuhamagara
nari ndi mutoya ntabwo nabimenye wari ukiri mutoya
Mm, Hmm, birumvikana kandi ibihe mwari murimo ntabwo byari byoroshye kwibuka cyane cyane cyane ko ntabwo mwari nabyibuka kuko n'ukuvuga ngo n'itariki navukiyeho n'iki ntabwo mbizi uretse kubona umwaka bakaba baranyandikiye iya mbere y'ukwa mbere ubwo nimba ariyo tariki navukiyeho ntabwo nabimenye nanjye mbibona gutyo bavuga ko wavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu wuhe mwaka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe umuntu wese waba warabuze umwana w'umukobwa ufite hagati y'imyaka ibiri n'itatu akamuburira kuri goma cyangwa se niba warakoze muri croix rouge icyo gihe ukiri umusore ukimara kurongora waratoye umwana w'umukobwa ukamurera ukamukunda cyangwa se nawe mugabo wigeze kujya kuri goma ugafata abana ukabahuza ukabavana aho barerwaga ukabashyikiriza hcr hanyuma mukabashyira mu mabisi mukabagarura mu rwanda mukabashyira muri rusorina niba hari umwana wibuka kuba ndetse kuko yitwa denise mukamubano eh, uzadufashe uze hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire uduhe amakuru dushobore gufasha uyu mwana w'umukobwa kumenya inkomoko ye tumushakire umuryango denise mukamubano niba hari umuntu wo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya ntawuzi ariko ufite ikintu kikuri ku mutima ushaka kumubwira ubabwire ni iki Yewe.
wumva ushaka kubwira umuryango wawe ngewe ikintu ndi kumva namubwira nimba habaye hariho n'umuntu umwe waba uriho mu muryango niyo yaza tukabonana wenda tukamenyana niyo atagira icyo amarira komera komera
wenda tukabonana tukamenyana tumfasha yego komera gerageza kwiyakira ubwo uri kumwe n'umufasha wawe nagukomeze nagukomeze ni byiza ko ubu tuganira kuri hafi biratuma nawe yumva yuko afite igisabo agomba ku- kubumbatira akamenya yuko uri umwana wa- ah, udafite ababyeyi udafite umuryango yagukunze abizi kandi na n'ubu mubana abizi aragufasha n'ubu ngubu arakuba hafi n'iyi nzira utangiye yo gushaka ababyeyi ni inzira ndende ariko ni byiza yuko igihe kigera mukavuga muti reka tujye mu gasaro ka buraga tubitabaze tubifashishe dushyire hamwe twese turebe uko twashaka ababyeyi doneze mukamubantu ndagushimiye cyane ko waje mu kino kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeza Ah, ubu ngubu inzira iratangiye yo kugushakira umubyeyi nitugira imana uzabona umuryango Ah, ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana
namwe murakoze imana ibahe umugisha mu byo mukora byose urakoze cyane
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona inkuru ndende y'ikiganiro agasaro ka buraga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine abana babiri b'abahungu batandukanye na nyina specioje kayitesi batandukaniye mu burundi aho bari barahungiye baturutse mu rwanda abo bana ni claude nyandwi na sendegeya jean pierre nakira muri iki kiganiro agasaro ka buraga uyu jean pierre sendegeya atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa nyakabanda akagari ka munanira ya mbere umudugudu wa munanira ya mbere ikinzanye mu kiganiro hashize imyaka myinshi kuva intambara yo mu rwanda yatangira naburanye na mama maze kuburana na mama mukuru wanjye niwe muntu yari aciye akenga icyo gihe wagombaga kumbwira ahantu mama twamubona n'ukuntu yabuze mukuru wanjye mugezeho ambwira yuko mama nawe nta makuru yafite none se iyo uvuga ko waburanye na mama wawe kuva intambara yatangira mu rwanda urashaka kuvuga ryari ndavuga mu mirongo icyenda na kane mu mirongo icyenda na kane nibwo mama ibyo gihe nibuka neza nibwo mu mirongo icyenda na kane yadufataga atubwira yuko tugiye mu burundi intambara atubwira yuko intambara yatangiye aturuka i burundi duturuka ngewe uko nibuka numvaga yuko twari duturutse i butare ariko agace sinkibuka icyo gihe muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe wowe jean pierre ngewe mu mirongo icyenda na kane nari mfite imyaka itandatu hanyuma mama wawe agufata akaboko abavana aho utekereza ko ari i butare abajyana i burundi mama atujyana mu burundi yabajyanyemo ribangaha abavandimwe bawe wari kumwe nande yari jyewe n'akandi kana gatoya kankurikiraga bitaga ikitwaga sibijari ariko ako kana ntabwo kavukaga kuri papa aho yari umwana wundi yari yarabyaye hanze mama ariko tugenda yajyanye nge bajyana na sibijari none se mama wawe yitwa nde yitwaga kabatesi sipesiyoze naho papa wawe yitwaga nzimenya furanse nzimenya francois yari umurundi intuze mama ni uko nguko yatubwiraga papa agiye ntabwo nari nzi yuko yari umurundi cyangwa yari umunyarwanda ariko mama wawe yari umunyarwandakazi mama yari umunyarwandakazi nta zina rya sokuru wibuka cyangwa se rya nyokuru nta rindi zina wibuka ry'abantu bo mu muryango
nta muntu nta muntu n'umwe wo mu muryango wacu nibuka umuntu numvaga gusa umuntu numvaga wagombaga kuba ibyo byose abizi ni mukuru wanjye komera mukuru wanjye ariko nta kintu na kimwe yibuka ku buryo nagenda namubwira ntese we mama nta n'imiryango ye waba uzi tugende tubabaze mukuru wanjye akambwira ati ibyo bintu wikomeze ubikurikirana cyane ntabwo nanjye mbazi
none se jean pierre mwageze i burundi mwaragiye mugera i burundi koko i burundi twaragezeyo ahantu hari nzi z'abarundi ahantu bitwa ingozi yego tugeze ingozi niho baje gufata baravuga bate impunzi z'abatutsi zirajya hariya noneho twebwe tujya mu nkambi y'abatutsi yabaga ahantu ujya ku ruhororo yego noneho izindi mpunzi bazijyana hano bitaga mu byego mu byego rwa ngozi nibyo nibuka tumaze kugera mu burundi urumva mama ye yaje kunsiga mu nkambi amaze kunsiga mu nkambi asigira abantu bari mu nkambi mama ava mu nkambi ajya guhiga imibereho mu mujyi w'ingozi umusirikare w'umurundi araza nijoro arantwara arambwira ati ubu ngubu wenda kujyanye ubwo utagira n'ababyeyi b'iwanyu nta muntu n'umwe bose wababuze wewe ujya unkorera nzakwishyurira amafaranga y'ishuri ubona ukuntu wiga numara no kuba umuntu mukuru uzatangira ujye mu rwanda iwanyu ushakiye n'ababyeyi bawe muri iyo nkambi mukuru wanjye nabwo asinze umukecuru na kirambwa ati na mukuru wawe ariko baramujyanye nawe yatwawe n'umusirikati mwese ko abasirikare babajyanye na mukuru wawe yagiye ahantu bita mu ntara ya bururi mukuru wawe yitwa nde mukuru wanjye yitwaga nyandwi korode yego arambwira ati mukuru wawe nawe hari umusirikare nawe yamutwaye kumuragirira inka amujyana mu i bururi mbyumva gutyo nanjye ubwo uwo musirikare arantwara anjyana mu nkambi ya gisirikare ahantu bitaga muri katiriyeme bataye ingozi yego abariho mba atanjyana no mu ishuri kuko umugore we yarigishaga ahantu bitaga i- kuri epengozi ya kabiri anjyanayo ntangira kwiga mu wa mbere aho ngaho noneho kwa kuguma nigaho mama agiye sinongeye kumubona kuva icyo gihe urumva yansigaho nagenda
komera komera fata akanya ubanze utuze gato nimba ufite n'amazi iruhande rwawe usomeho gato kubanza utuze ushaka imbaraga humura ndi hano kugira ngo tuganire ndi hano kugira ngo numve amateka ngufashe kubona mama wawe birarushya birarushya ah, kuvuga amateka nk'ayo kubura mama wawe ukiri mutoya na n'ubu ariko ni byiza ko tubiganira ah, kugira ngo turebere hamwe eh, uko nagufasha kwibuka ibyo uzi nitugira imana mama wawe akaba akumva ndetse na mukuru wawe nyandwi ashobora kuba hari ibyo twamufasha kwibuka ndetse n'uriya muvandimwe wawe wundi si bijari nawe ashobora kuba nawe amaze gukura ashobora kuba hari icyo yakwibuka ngaho gerageza kwiyumanganya tu- dukomeze jean pierre ndakumva um, nutora akabaraga ukomeze wambwiraga yuko uyu musirikare yakujyanye mu nkambi ya gisirikare muri katiremu batayo umugore wigishaga ku ishuri rya epa ngozi aho ngaho hanyuma ukajya ujya mu ishuri
yego nkajya njya mu ishuri nkataha uwo mugore nkajya nyishurira ishuri nkabaho ngaho ari we nita mama urumva ntabwo nari mfite ntabwo nari mfite epfo na ruguru numvaga yuko iba amfata neza cyane nta kintu namuburanaga kangurira imyenda ibintu byose nava ku ishuri agahita yari yarambwiye yuko ngiye ntazajya ndaranye aho ngaho mu nkambi ahubwo nava ku ishuri aho mu kigo cya gisirikare nkagenda nkarya namara kurya nkataha hari ahantu yari afite akabare ahantu mu kigarama ingozi bitaga bare gabiro yego nkagenda aho kuri bare gabiro nkahita ngenda koza ibirahuri nkafasha na ba mucoma baho narara aho ngaho nkabyuka nkagenda ku ishuri yego
aho ngaho niho naburaniye na mama mama aburira muri ako gace urumva yuko yabuze twamaze gushika muri ako gace k'ingozi niho haje guhita noneho ahantu twari dutuye hafi aho haduka naho intambara ahantu bavugaga ngo abatwa bo kwa ntayandi hari umugabo witwaga ntayandi wabaga mu byego noneho nibwo bahise bavuga ngo abatwa bo kwa ntayandi nabo bigaragambije kandi mama nari narumvishije yuko ngo hari umugabo w'umurundi wari wara- warahise amujyanana n'ako kana ka sibijari arababwira ati njye kugira ngo afashe amutwara mu- muri make amakuru numvaga numvaga nk'uwo mugabo nk'aho yamugize umugore
hanyuma se Uwo mugabo amugize w'umurundi umugore avuga ati, amugize umugore yamujyanye yamujyanye mu byego cyangwa se yamujyanye kuba muri uwo ruhoro mugabo yamujyanye mu byegwa bya ngozi kuko mama hari ahantu nari narigeze kumusanga kandi mu mujyi mvuye ku ishuri musanga ahantu yakoraga kuri resitora y'umugabo bitaga Musi- bitaga kwa musidasi ingozi cyangwa uwo musidasi kuko yari umunyarwanda yaramuhaye akazi avuga ati "Rero kubera ko uri umunyarwanda ukaba ufite n'umwana muto ngwino ube iwanjye noneho umugabo wundi nawe wacuruzaga imigati ngozi yitwaga sesonga n'abo bo kwa sesonga naho ngo bamuhe ubufasha sesonga nawe aravuga ati uzajya uza ufata amata y'uwo mwana aho hose ni ahantu nagiye mushakira kuko numvaga amakuru y'uko abantu hose mama yari yarahageze ariko nyine waramubonye
naramubonye kuko aho kwa musidasi njyayo kuri resitora narahamusanze none se nsanga na kuki mama uti- niho akora none se uhamusanze kuki utagumanye nawe
nkamusanze yarambwiye ati genda ubwo wabonye umuntu ugutoragura hano imibereho ntabwo imeze neza tijye ntabwo nagumana nawe ndabyibuka ndanarira cyane ndamubwira ati ndamubwira ati ntabwo nagusiga reka tugumane nta kibazo arambwira ati ntabwo bishoboka genda hariya hantu nzajya nzafa kureba ubwo wowe wabonye umuntu ugutoragura genda naho uha- ugume hariya kuriya musirikare nge nzajya mbona ukuntu nihisha nzajya nkuzanira n'isambusa atigenda ahita muri icyo gihe ndabyibuka isambusa ahita nankubita arambwira ati wiririra aha subirayo mama aranyirukanaho mpita nsubira k'uwo musirikare ariko ntabwo agera kumva ashaka kugumana na mama ariko mama arambwira ati ntabwo bishoboke imibereho imeze nabi ntibigendere
komera aho mama nibwo nahise noneho mama nibwo muheruka bwa nyuma noneho nsubiye aho kuri iyo resitora kureba mama bahita bambwira ngo hari umugabo wamushatse ba- asigaye yaragiye kuba mu byego yego aho mu byego rero baje kumbwira mama yagiye ngo yashatse umugabo w'umurundi niho hantu naje kuvuga nti ese mama noneho ubu nzongera kumubona hashize n'iminsi mikaho ako gace bavugaga mama yagiyemwo kahise kabamo intambara kabamo intambara y'abantu bavuga ngo ni abatwa bo kwa nta yandi ngo bateye ngo barimo ngo nabo barica abantu intambara nyine zitangira naho bavuga ati naho haditse intambara y'ubwoko y'abatutsi n'abahutu aho kwa nta yandi rero nahise mvuga ni mama byanga bikunda ubwo mama ari umututsi bamwishe baranambwira ati kwa nta yandi aba- a- basaze cyane ati abahutu bigaragambije ati noneho babatwa bo kwa nta yandi nabo bahita bigaragambya ati hari intambara ikomeye cyane aho ngaho mu byego mama sinzi niba nawe yarahise bamwi- baramwiciye aho ngaho mu byego kwa nta yandi kuko urumva yuko iyo ntambara yo kwa nta yandi yav- yabaye abiyo ngiyo mu byego kuva ubwo sinongeye kumubona mama ngerageza gushakashakisha nabuze n'umuntu n'umwe yambwira yuko mama yaba yarapfuye cyangwa yaba ari muzima Mm, komera ariko u- u- uvugana n'abantu uvugana na mukuru wawe baba barakubwiye ko mama wawe arongorwa yaba yarajyanye na sivijari mama amakuru meruka ni uko kuri iyo resitora muhamusanga shibijari bari bakiri kumwe shibijari ari umwana nawe muto urumva yarimo yarimo niwe yankurikiraga ari nka murumuna wanjye urumva icyo gihe shibijari ka- yari muto cyane ari umwana nyine urimo uriga gutambuka icyo gihe shibijari na mama nibwo mbaheruka aho kuri resitora bari kumwe ariko ntabwo nibuka nta nubwo mama nongeye no kumubona kuva icyo gihe sinzi yarapfuye bamwiciye aho kwa nta yandi sinzi yaragarutse mu rwanda ubwo tuvuye kuri sivijari tujye kuri mukuru wawe wambwiraga yuko nyandwi claude we yagiye i bururi agiye kuragira inka z'umusirikare w'i bururi na n'ubu se ari i bururi yaje kuguma i bururi cyangwa se yagiye he uwo uko korode yaje aho ngaho i bururi ku- uwo musirikare yari yamujyanye kuragira inka yaje kugumayo nawe amaze kugumayo noneho icyo gihe uko nashakisha mama niko nashakisha na mukuru wanjye aho nabaga k'uwo musirikare umuntu aza kumbwira ati twagiye kureba umupira wabereye kuri stade amahoro mukuru wawe namubonye namubonye kuri stade amahoro yo mu rwanda wowe uri aha ngaha ariko mukuru wawe ibyo byose yaratashe uwo muhungu nibwo nahise mwizirika uwo muhungu yacuruzaga ibintu bya kekayori yego akajya aza ku- kubirangura mu rwanda mwizirikaho mwizirikaho nguma mwizirikaho ndamubwira nti wazampuje na mukuru wanjye arambwira ati ese umuntu nabonye muri sitade ubukwere nzongera mubona ubwo rero naje kumenya yuko mukuru wanjye hari abandi nawe yageze mu rwanda aza guhiga mama ahita ahura n'abantu b'abakirisito basengeraga mu mujyi ku rusengero bitwaga shayiningi rayiti caci wabaga hariya mu gakinjiro ko mu mujyi noneho uwo mupasiteri w'urwo rusengero ahita amutoragura amujyana mu rugi we i nyamirambo amutoragura amujyanye nibwo rero mukuru wanjye nawe yagiye uwo mupasiteri atangira kumwigisha ibintu byo gucuranga ibyuma byo mu rusengero aho ngaho mu gakinjiro noneho wa muntu yaje kuzagaruka kurangura mu rwanda arambwira ati none amakuru ya mukuru wawe nayazanye nazanye n'inimero ya telefone nayikuzaniye nawe araguhiga uhiga ukuntu mwavugana uzagende umurebe nibwo rero wafashe icyemezo cyo kujya mu rwanda
nibwo rero nafashe icyemezo cyo kugaruka nanjye mu rwanda uwo muru- uwo musirikare ndamucika kuko urumva uwo musirikare uwo muntu ndamuhasize yage- uri neza ko yagiye ati ndabizi yagiye se yageze yaje wa musirikare yambwiye yuko yahise amugu- amwiba inka ati nkarayigurisha leta amaze kuyigurisha amafaranga yakuyemo ati niyo yatezemo itike ikagenda guhiga mama wawe mu rwanda rero nawe uzahiga uburyo bwose uzagenda umufashe ujye guhiga mama wayo none nawe jean pese mbegeya iyi myaka mirongo ah, itatu irashize ushaka mama wawe wagusize ukiri mutoya niba akiriho akaba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira ikintu mbwira mama nibonye anyumva ubu mama yambabarira akigaragaza ahantu hose ari akatureba akamenya yuko twagarutse tuba mu rwanda mu rwanda twagize ibibazo ntituzi turavuka he ntituzi imiryango yacu ni iyihe ni mama wenyine yayitwereka urumva aramutse abaye ahaza aho hantu yatumenyesha kuko agahinda agiye karangije ni ukuri buri gihe ndamutekereza nkumva yarapfuye se nibaza se aracyariho nkavuge se mama niba akiriho iyi myaka mirongo itatu yose ikaba ishize yaba koko yaratwanze se yaba ari ukutubura se nkavuga nti mama aho waba uri hose ukaba unyumva wakwigaragaza kuko ntabwo mu mutima dutuje ntituzi niba uriho ntituzi niba waranapfuye hagize n'uwaba azi yuko mama yaba yarapfuye yatubwira ati akiyakira jean pierre sendegeya wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomere ukomeze utegereze wizeye wahisemo neza kuza mu kiganiro agasaro ukaburaga ndagukomeza ngaho gira amahoro y'imana baba namwe murakoze imana ibagirire neza kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mu mwaka wa bibiri n'umunani umubyeyi wari warahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo witwa niyo kuri emmanuel yatashye mu rwanda ariko asiga umwana we w'umuhungu wari ufite imyaka makumyabiri wari waragiye mu mutwe w'inyeshyamba za fdlr yatashye atamusezeyeho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga amushishikariza gutaha atuye mu karere ka karongi umurenge wa mubuga akagari ka nyaga gatovu umudugudu wa byarugenzi ndamwe no kurangisha umwana twaburanye witwa ntibagirirwa rihani mwaburaniye he twaburaniye mu gihugu cya kongo aho bita imasisi byagenze gute kugira ngo mutandukane twatandukanijwe n'intambara zari zihari niwe mwana wenyine mwata- mwari kumwe cyangwa se hari n'abandi wasizeyo hari n'abandi yasize barumuna be turi kumwe akaba we yari asigayeyo ari wenyine yari afite imyaka ingahe rihani yari afite nka makumyabiri yari afite imyaka makumyabiri mu wuhe mwaka izo ntambara uvuga zabaye ryari twatandukanye muri bibiri muri bibiri muri bibiri n'umunani bibiri n'umunani yari afite imyaka makumyabiri none se kunumva yari umusore wamusize masisi ahakora iki yari ari mu- mu nyeshyamba ziriya za fdr
hanyuma wamubwiye ko wowe utashye ahitamo kuhaguma we yagiye yagiye nyine tuberwa aho aho bagiye twebwe dutaha nyine we tutongeye kubonana Mm, ntabwo mwajyaga muganira ngo mumubaze amakuru ye ku rugamba uko byifashe ntimwonge kugira amakuru ye icyo gihe icyo gihe muri bibiri n'umunani hafi muri bibiri na kabiri twarabonanaga aza no ku- no kudusura aho twabaga ubwo rero muri icyo gihe cyo gu- cyo gutaha tu- ntabwo twaherukanaga tuyoberwa ahantu yarengeye hanyuma se mugeze mu rwanda mwigeze mugira amahirwe yo kongera kuvugana nawe ntabwo twavuganye ariko muri bibiri n'umunani tujya kuza hari abo bakoranaga baje kutubwira ko bakoreraga mu bice mu bice bya rucuro aho bita za beni bakatubwira ko yaba yaba yarazanye n'umugore ukomoka aho ngaho muri ibyo bice yari yarazanye umugore yari yarabyaye ibyo tutamenye ni uko yaba yarabyaye ariko uwo nguwo yatubwiraga ko yaba yarazanye umugore ukomoka wa- wa- w'aho ngaho wa- wa- wa gature waho kuva mwagera mu rwanda rero nta yandi makuru mwongeye kugira ayandi makuru twongeye kugira kandi twaje muri bibiri n'icyenda none se kuva muri bibiri n'icyenda kugeza ubu hashize imyaka cumi n'itanu niyo kuri kugira ngo imyaka cumi n'itanu ishire nta makuru y'umuhungu wawe ufite muri iyi myaka yose watekerezaga iki wumvaga ko akirwana azataha wumvaga yuko azaguhamagara ati dawe ngwino njyane nsubize mu rwanda ibyo kurwana ndabiretse iyo umutekereje wumva ari hehe twagiye tubaza abagerazaga gutaha bavuye muri izo ngabare abacaga mutobo bazaga muri aka gace kacu ubwo bakatubwira ngo ntawe babonye kukubwira ko batigeze bamubona ntabwo byaguteraga impungenge zo kwibaza aho yaba aherereye na mama we hari igihe yigeze ajyayo kumushakisha nawe agaruka ntawabonye ni ukuri niba umuhungu wawe rihani akumva mubwira amakuru yo mu rwanda umubwire ni ni kikuri ku mutima icyumva ushaka kumubwira muri kano kanya amakuru umubwira ni uko barumuna be natwe na mama we twese turi hano mu rwanda akaba na mushiki we ari wundi ari i butare ashatse aba n'undi bita sarafina nawe akaba ahari ashatse na murumuna we bita bayisenye emmanuel nawe akaba ahari ari mu rugo niba anyumva namubwira ko mu rugo nta kibazo gihari ko abonye uko ataha yataha akaza agasanga akadusanga hano mu rwanda nk'umubyeyi uramuhumuriza uti ngwino nta kibazo uzagira mu rwanda taha ufite umuryango taha ufite igihugu kizakwakira muri makeya ni inama ya kibyeyi umugira kandi iruta izindi ubwo ataje agaca mu nzira zari abandi banyuramo mutobo yaza akaza hano mu rugo nta kibazo gihari ngaho rero niyo kuri emmanuel wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushaka umuhungu wawe rihani ngaho rero ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'amerika igira amahoro y'imana murakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda umwana w'umuhungu witwa segatabazi deshimasi wari utuye mu bugesera yavuye iwabo agiye i nyanza ya nyabisindu gusura bene wabo yaje kuhava akurikiye abandi basore bari bagiye mu cyahoze ari zayire ubu ni repubulika ya demokarasi ya kongo kugeza ubu nta makuru ye umuryango ufite mukanuhiri ruwize ni mushiki we aramushaka atuye mu karere ka musanze mu kagari ka gisesero umurenge wa busogo umudugudu wa gahanga mbanje kubashimira mbere na mbere ikintu kinzanye mu kiganiro ni ukurangisha umuvandimwe wanjye twabuze ni mirongo ibihumbi magana cyenda mirongo cyenda akaba ari musaza wanjye akaba yitwa gatabazi desimasi none se mwatandukanye mute muri mirongo cyenda
mbonge nari umwana ntabwo mfite amakuru ahagije cyane ariko numvaga mama ambwira ko yagiye agiye hanze ataba atazi igihugu agiyemo ubwo birangira agiye ariko twongera kumenya amakuru yiwe ubwo nyuma yaho rero twakomeje gushakisha amakuru tukabaza abantu niba baramubonye reka data bakavuga ati ntabwo bizi bamubona ubwo rero kuko ari jyewe usa nk'ujijutse mu muryango bavuze ati reka ntabwo dutanga itangazo twumve ko twazamubona tumurangishe
muri mirongo cyenda segatabazi yari afite imyaka ingahe
nka cumi yenda n'ibiri cyangwa yenda n'itanu cyangwa cumi n'itatu none se kugira ngo umwana w'imyaka cumi n'itatu ahaguruka ajye mu gihugu cy'amahanga asize ababyeyi mu rugo uwo mwana ntabwo yajyaga ku ishuri ntabwo yigaga byashobora kuba hari atigaga kuko yagiye agiye kwa bene wabo aho bita imyanza ubwo birangiye akurikira abandi bari bagiye ubwo ahari niyo makuru mfite icyo gihe mwari mutuye hehe twari dutuye aho bita kamabuye ngo ni mu karere ka bugesera cyahoze ari muri ngenda yego ndahazi noneho rero reka nkubaze madamu mukanoheri bagiye hanze bajya he bagiye hanze bagiye i burundi bagiye hanze bagiye i bugande bagiye hanze bagiye abo bantu mama avuga ngo bari bagiye muri za zayira ahari bari bagiye muri zayire zayire niyo iri hirya aho ngaho ubu isigaye yitwa repubulika demokarasi ya kongo ndafata umubyeyi utuye mu bugesera ufite umwana w'umusore w'imyaka cumi n'itanu ari mu gakungu k'abandi basore agiye gusura abandi bana na bene wanyu nyanza hanyuma ahuye n'abandi basore bajya mu gakungu bagiye mu gihugu cyo hanze icyo gihugu dufate ko ari zayire ntabwo yigeze akubwira icyabajyanaga
reka da hanyuma kuva muri mirongo cyenda nta yandi makuru mwongeye kugira y'aho se gatabazi ashobora kuba aherereye yagezeho arabaza ati se umwana ari hehe kuko nawe yagiye atabizi ubu urumva bakira nta matelefone yabagaho nta kiyategereje ko umwana azataha araheba nyuma yaho aza kubaza intumwa ukuntu bajyaga batuma abantu umuntu iyo yagiye akabaza ati runaka bimeze bite bamubwira ngo baragiye nawe yagiye atabizi ariko ndashaka kumenya reka ngufashe iyo bavuga ngo abana baragiye nta kosa ririmo kubivuga no kubyatura muri mirongo cyenda hari abana b'urubyiruko bafashe umugambi bafata ibyemezo bikomeye bamwe batabwiye ababyeyi babo bajya ku rugamba bajya kurwanirira tubita kubuhuza u rwanda abo bana baragiye bamwe banyuze mu burundi abandi banyuze muri kongo abandi bakagera aho bahurira kugira ngo bajye ku rugamba ibyo ngibyo ku mubyeyi watanze igitambo ntabwo azabihanirwa nta pfunwe ririmo kubivuga nta kosa ririmo kubera ko ntabwo ari icyaha bakoze none amakuru bamuhaga rero bamubwiraga ko umwana yagiye ku rugamba yajyanye n'abandi nibyo
ntabwo nzi neza niba yagiye agiye ku rugamba ariko bavuze nyine ko bagiye gutyo ubwo nageragezaga ku kubyumva no kubyoroshya kugira ngo n'umuntu waba warajyanye nawe n'umuntu waba waramubonye hari abana benshi bagiye ku rugamba urugamba rwamaze imyaka ine kuva mirongo icyenda kugera mirongo icyenda na kane nta rugamba rutagira ibitambo hari abana bagiye bararwana barakomeza kugeza ku munota wa nyuma n'ubu bariho barayobora hari n'abandi bagendaga uko urugamba ruba rugira ibitambo batabayeho kubera ko babaga bari ku itabaro ugiye ku rugerero niko bigenda njyewe icyo ndimo nshaka kugira ngo twubakireho ni ukugira ngo n'uwaba yaramubereye umusangirangendo bari kumwe akavuga ati uyu mwana w'umuhungu usegatabazi ndamuzi yitwaga disimasi ndamuzi twari kumwe twagiye ku ikose turi kumwe ikose ni ukuvuga aho babahera imyitozo twajyanye ku ikoshi icyo gihe rero byadufasha kugira ngo tumenye amakuru ye turimo turashaka umwana wagiye muri mirongo cyenda agenda agiye hanze turashaka kumenya niba hari uwajyanye nawe muri zayire niba hari abo bahuriye igoma ahantu bakavuga ati abana twari kumwe ndamwibuka tuvanye nyanza abarimo bumva ikiganiro agasaro kaburaga ni benshi bari mu rwanda kandi bashobora kuzadufasha kugira ngo turebe amaherezo ye aho ngaho kugeza aho ngaho turumvikana ndakumva neza yego ndi kukumva ariko nta makuru mama afite ko yagiye agiye kubohoza igihugu nta makuru afite yavuze ko yagiye gusa ntabwo nta bindazi
nta yandi makuru yandi mwabonye ku ruhande ababwira yuko uwo muhungu ashobora kuba ari mu kindi gihugu kitari zayire kitari burundi kitari uganda kitari tanzania mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri afurika cyangwa se cy'andi mahanga hari umuvandimwe wanjye uba mu bugande wabashije kuyumva ku ijwi rya amerika amwumva ari kurangisha umuryango uwo muvandimwe wanjye ntabwo yabashije gufata nimero yenda ngo abe yarangiye ngo abe yazifata tuba twamuvugisha umwaka urashize ubwo rero umunsi muri iyi minsi nibwo nafashe umwanzuro mvuga ati reka ndangishe umuvandimwe tukaba twarumvishije ko yaba akiri muzima nuko twazamubona ugize neza louise mukantuheri nanjye ndareba mu bubiko ndebe yuko ububiko bw'inyandiko ndebe yuko segatabazi yaba ari mu bantu batanze itangazo hano ku ijwi ry'amerika ashakisha umuryango we ngaho rero hagati aho ukomeze utegereze wizeye ugira akazi keza twifurije amahoro y'imana murakoze cyane namwe imana ibaha umugisha
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona hashize imyaka mirongo itandatu n'ine umubirigikazi marie flore gile wabyawe n'umunyarwandakazi witwa tereza mukamwambutsa n'umubirigi witwaga ferdinand pire avuye mu rwanda yavukiye ahahoze ari perefegitura ya byumba ahitwa imukono se wa mukamwambutsa yitwaga kabungo nyina akitwa kiminga turamushakira umuryango ngo azagaruke ku ivuko mu kwezi gutaha afite uwasanga
navukiye byumba byarwa na tereza mukamwambutsa uko nageze isave yaranjyanye ansiga mu babikira kubera ko data yari yatwirukanye kandi mama ntiyari afite uburyo buhagije bwo kubona ibidutunga data yitwaga ferma pire yapfuye mfite imyaka ibiri yakoreraga ububirigi mu gihe cy'ubukoronize ndashaka inkomoko yanjye kuko mu mpapuro zanjye mu ikubitiro banditse ko mama yanaye nyuma ariko naje kubona amakuru agaragaza ko ababyeyi bacu batadutaye ahubwo babadutwaye
Dans mon dossier d'adoption, il était marqué que j'avais été abandonnée par ma mère biologique. Et puis j'ai vu des reportages où on expliquait très bien qu'on n'avait pas été abandonné, mais que c'était... euh, ndavuga abana bose bose baba metisi byarambabaje cyane nibyo byatumye niyemeza gushakisha umubyeyi wanjye ndashaka kumubona kugira ngo mwereke ko namwibagiwe birambabaza iyo ntekereje ukuntu agomba kuba yarababaye bamutwaye umwana we icyo gihe yari afite imyaka makumyabiri ariko si we wenyine gusa byabayeho byabaye ku babyeyi bose bari bafite abana b'abametisi
ça me bouleverse de savoir euh, qu'il a dû souffrir euh, d'avoir été arraché, mais arraché son enfant alors qu'elle avait une vingtaine d'années, euh, et qu'elle n'était pas toute seule dans ce cas-là. Tous les- Toutes les, les mères euh, qui avaient des enfants métis euh, quoi, à qui on leur a arraché leur enfant, euh, ça me bouleverse. Oui, j'aimerais aller dans les, les endroits où birambabaza cyane ndashaka kujya mu rwanda ngasura aho yavukiye aho yabaye nzanyura isave ubundi njye aho mama yabaye kandi ashobora kuba akihatuye ntawamenya
petite et où ma, ma maman euh, a vécu et vit toujours peut-être.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda umubyeyi witwa munganyi nka wari utuye muri komini ya gishamvu muri segiteri ya mubumbano hahoze ari perefegitura ya butare buri mu karere ka huye yitabye imana ise yitwaga seheneri nyina akitwa mundanikure yasize abana babiri b'abahungu nyangari wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu na safari wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu bajyanywe mu kigo cy'imfubyi babona ababyeyi babarerera i burayi umwe muri abo bana arifuza kumenya niba hari abo mu muryango we bakiriho batuye imubumbano cyangwa se ahandi mu rwanda abari batuye muri segiteri ya mubumbano muri za mirongo cyenda uwaba azi umubyeyi witwa munganyinka uwaba yarabyaranye nawe abana babiri bitwa nyangari na safari kuko bigaragara ko yabyaye ari ingaragu wakumva amuzi yabitumenyesha hano mu kiganiro agasaro ka buraga ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana
agasaro